The desperation wey olori mariam get to cause harm to the ooni of ife is unending. my correct correct people, another one don happen for inside the palace So, um Una welcome back again to my YouTube channel, oh, my correct correct people. This is the first time when you they see this YouTube channel, I beg make you try like this video and subscribe to the YouTube channel. If you not a returning subscriber, I thank you. Oh. Now you go go go be the real MVP. my correct correct pipo una know say marian dey always claim say na she be kabisi first wife because dat time wey we bin hear say queen naomi comot for palace nine months later na we hear say kabisi e go marry marian yes out of all dis women wey kabisi marry na marian e first marry so marian dey always dey feel say na she be di leader of di pack. but because of all her plenty plenty bad bad behaviour eh, she don dey lose her position she don dey lose her say she don dey lose her forte. Hmm. na afta we hear oh say another one don happen for inside the palace This one will happen. It concerned the KBC, it concerned Olori Marian, it concerned uh, Olori Elizabeth, even Oronke, it follow concern them. And importantly, it concerned the chief. Una no say as we take here allegedly, KBC no they eat any food where any of the Oloris prepare. Eh, and only when Queen Naomi Therefore, inside the palace now we been the here. allegedly say na only queen naomi gets the right to cook for Kabiyesi wetin im go chop but as we take hear di mata now since wey queen naomi comot for inside di palace and since wey im marry all dis olori since 2022 Kabiyesi neva eat anytin wey any of di wives prepare Im get im own special cook wey dey always dey prepare food for am eh, na i don hear say o oh, marian o oh, e don vex o oh. e don rage e don annoy e don go meet di cook. tell am say im go fire am say di cook dey disrespect am say di cook no dey do wetin im suppose to do wetin im tell am to do you know say na elizabeth na im dey in charge of di cook as we take hear di matter i no know whether una remember dat time wey we hear say elizabeth allegedly e sack plenty plenty domestic staff wey dey work for inside di palace because of one bad thing wey dem do dat time now we don hear say elizabeth since dat time she don replace all di whole cook so all di people wey dey for palace now na elizabeth na employ dem afta proper school na im we hear say eh, marian tok say di cook disrespected her last time we hear say ronke bin get visitor. and then he need the big kitchen to take cook food for im big visitor na so dem dey do since o um but as we take hear the tori Kabiyesi don tell them say make everybody dey cook for inside their own chalet You no wan see anybody for the main kitchen because after all the whole voodoo juju um voodoo kayamata all those um medicine we don't see for the house of all of dis oloris allegedly im don't talk say make dem no dey near waiting in the put for mouth to avoid stories that touch as we call hear o oh, because of the last incident where we hear say um the kitchen at the chef is stopped. We care from using the kitchen na that thing o oh, na im still dey for mariam head allegedly o oh. na im mariam come get up o oh, go meet the chef tell am say im go fire am im go sack am e dey get back and forth with the chef na there na olorilizi o e come come e say ah ah abeg abeg abeg we no want quarrel we no want fight e carry the matter go report to the Ooni of Ife i no know how all these women dey think say all their evil plans go always dey succeed. succeed lie, god forbid the wicked no go continue to the win over the good in no possible that is why precautions they did very very necessary and i appreciate kpsc from stopping them from entering anywhere where they keep anything when they eat in no possible again so desperate all marian and to be all their juju they, they always they find a way to sneak and come inside the palace what is the matter with this? marian eh because obviously now marian now just be as if say he won't force himself to put something for food where one no go eat god no go gree oh. make marian poisoned Kabiyesi. I am starting to believe that the Oni is enjoying all these scandals where they happen to am. If not, all this Ifa social media wife, they supposed to don't come up for the palace because they are a risk not only to him the fact say they dey inside the palace dey also be a risk for the return of im wife queen naomi dey be also a risk to the return of his only son back into the palace because this one na back to back danger nine Kabiyesi dey expose himself to with this overbearing confidence and authority wey Mariam dey think say im get over the Ooni of Ife palace. E dey dey very very shocking. This is no sign that the command of the Kabiyesi of that is the Olori the Ooni of Ife himself e no strong on top of where the Oloris dey. Yes, because there is no sign that the Kabiyesi commands as Kabiyesi on top of the Oloris because when Kabiyesi talk something today before he go look back uh, eh, Mariam don go go do the opposite of wetin Kabiyesi talk Mariam is still fighting to bring her own cook inside the palace where they didn't want her palace wey dem no want her make she dey inside she dey fight to bring her own cook wey go come dey cook for kabiyesi who send am na dat one na kabiyesi vex o hey kabiyesi para say you Hey, you. see me. iwọsi mi see me. you go bring cook for me me sef i go gree collect cook wey you bring i dey craze all the Yorubas don't want Marian in the palace and she's still fighting our innocent Dr. Elizabeth so that she can put something inside Kabiyesi food. Marian, there's no way for you this time around. Leave the palace and go back to your alpha husband with your children and let the only of a half peace Mariam, you are devilish. Oh. God bless KPC, our Queen Naomi, our praise today, and Dr. Elizabeth, The oh, way they help them. Because as you e say, Dr. Elizabeth no intervene for this cook way with the hearsay allegedly Mariam won't fire. If we don't fire her before we go even hear the matter, e go don't bring the person wey in one, because since wey kabiyesi sack all their male supports um, they don't. they don deal with main support again He dey find way to sneak in another person enter inside the palace who know Bradley's cook now wey mariam they talk say he want introduce to the palace na another plot oni should send Marian and ronke away from the palace before they kpai am naomi should persuade him to do so let him find di way to settle all dis devilish dispute becos dis women dey just dey difficult if you stop dem for dis one dem go do anoda one pipo dey tok for comment section i am still speechless that marian is still in di palace. they all knew what is going on. It seemed like both bars they switch you. <laughs> the wahala no too much. The wahala waiting for this palace is not too much. Hey, eh, way. Eh? You are not looking handsome again because these women don't give you plenty, plenty both bars. Then they give the stress cabbiecy. Then they stress Kabiyesi. I should say Kabiyesi no expect say if he marry all these women enter inside this palace, na waiting in go dey see be this. Wetin he dey see, e dey shock Eh? because these women they never, they never go stop o oh, until they come out for inside the palace or until they do harm special harm to the KBC, they no go come comot according to how we take hear di tori o oh, kabiyesi don warn them again KBC don't tell am say never ever ever try this kind of thing wey you do again i don't put dr elizabeth as the authority for inside this palace please leave it like that for me until we settle you to go to your own personal apartment where you can do anything you like please stay away from anything wey concern food or drink wey i put for my mouth abeg abeg abeg just stay away because i no know wetin dey give marian the confidence to keep acting the way she dey act knowing all the thing wey dem don reveal about am over and over again e dey choke oo. Oh it dey very very shocking. Our joy be sey "Hey, at last at last oh finally queen Naomi go come back to di palace becos Kabiyesi dey very firm With im decisions about wetin im want for the palace and wetin im no want. My correct correct people now this informate o na I see on top of online now I say make I run kitty kitty kata. katakata come informate my correct correct people pipu what do you think about this matter. Make you feel free to share your thought for the comment section. Remember if you never like this video make you try like am, if you never subscribe to the YouTube channel I beg make you try subscribe. I go bring on a more update to as things they unfold for inside inside di palace of di urni of ife